iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenie mukankusi na frederic nkundikije turabaramukije mwese ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku byerekeranye n'itegeko rishya rifasha abagore abakenyezi n'abigeme mu burundi kudahohoterwa mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kanya rero ni icyo kiganiro ariko mbere yaho turabagezaho amwe mu makuru avugwa ku burundi ni frederic nkundikije
urakoze eugenie mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radiyo ijwi ry'amerika inshamake y'amakuru twabateguriye avugwa mu rundi muri iki gihe umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro byo hagati mu gihugu watanguje ibiganiro byo mu nshuro ya kabiri mu gihugu ababwize bakwiragiye mu makomine atanu yose agize intara y'ububanza mugenzi wacu evariste nziko banyanka yakurikiranye inkuru evariste mwiriwe neza
Mwiriwe neza Freddy.
mwiriwe Eh, muri ivyo biganiro vy'inshuro ya kabiri ibiriko birashikirizwa n'abategetsi canke n'abanyagihugu bishimikiye kuki
Eh, muri ivyo biganiro vyo ku nshuro igira kabiri hagati mu gihugu bishigikiye bishimikiye rero ku muti eh, wotangwa n'abavyitaba ngo wotuma haba amahoro eh, arama mu burundi hamwe na demokarasi inyakuri Eh, aho rero nashoboye gushika ni muri komine gihanga aho ivyo rero ivyo biganiro vyari bishigiye vyari bihagarariwe na festus ntanyungu asanzwe avugira umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati
mu banyagihugu muri ayo makomine nyine muvuze ntabasaba ko n'abarundi bari hanze boshikirwa nabo nyine kugira ngo bagire ico bashikirije ku bibazo eh, vyerekeye uburundi turazi ko uyu murwi watangaje kuzoteba ukabashikira abanyagihugu bobo ntaco babaza
ibyo n'ubu byasubiye kubazwa na bamwe mu banyagihugu eh, nga- bo ngaho gihanga ariko rero abari babihagarariye bavuze yuko eh, biri muri eh, agenda biri mu bitegekanijwe gukorwa n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati mu gihugu ariko eh, nsubira inyuma gatoyi ni uko festus ntanyungu ah, avugira umugwi w'igihugu yavuze yatanze icigwa ku bijanye n'amatora avuga ko amatora kuva uburundi bwikukira mu myaka mirongo itandatu ariyo yamye aba intandaro y'indyane ziri mu gihugu aho rero bamwe mu banyagihugu basabye bati ibivuye mu matora n'ivyubahirizwe kuko ari abanyagihugu baba bitoreye indongozi bishakira Eh, mu vyerekeye uburyo bwo gutora inyishu z'ibibazo bihanze uburundi kugira ngo amahoro arame amahoro arame eka abanyagihugu bidegemvye abo banyagihugu bi- bo mu ntara y'ububanza babivuga kwiki hoko gwiki abanyagihugu abanyagihugu mu ntara y'ububanza na cane cane ab'igihanga bo bavuga bati eh, hari ico badahuriza ko bavuga ko ibwirizwa shingiro eh, n'amasezerano y'iyarusha vyohinyanyurwa maze ibwirizwa shingiro rikaza hejuru y'amasezerano y'iyarusha ibiri mu masezerano y'iyarusha bikaja mu ibwirizwa shingiro abandi nabo bakavuga bati itegeko rimwe rimwe nirigume ryigenga aho rero bafatira ku biringo bibiri kuko eh, mu masezerano y'iyarusha ah, biratomora neza yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu bitorenga bibiri bamwe bakavuga ati ibiringo n'ibiguma ari bibiri abandi nabo bakavuga ati umukuru w'igihugu eh, ntabana ajya atwara uko atowe gushika abarundi bamwenya amajwi ivyo ni navyo rero eh, vyashikirijwe novuga ko uno munsi atagishasha eh, ku vyaheruka gushikirizwa n'umukuru w'umugwi w'uwo mugwi eh, ku ntambuko ya mbere y'amezi atandatu umaze uriko urakora igikorwa co kugira ibiganiro hagati mu gihugu Eh, kuri ico kibazo c'ibiringo eh, abatavuga rumwe na leta mu kiganiro umukuru w'umurwi w'urunani rutavuga rumwe na leta eh, Dr Jean Minani yavuze ko mu baje muri ivyo biganiro ari abantu baba bitorewe n'umugambwe canke abantu bamwe ba Somambike b'umugambwe ari bo baja muri ivyo biganiro ibintu vyifashe gute
Eh, icibonekeza ni uko eh, nk'abanya- nk'abafashe amajambo ubona ko eh, bari mu mugambo uri ku butegetsi usanga umengo baba bateguwe kuko ivyo bashikirije ino munsi ntivyari bitandukanye cyane n'ivy'umukuru w'umugwi yaheruka gushikiriza nko ku bijanye n'ivyo vy'ibiringo aho bavuga bati dushigike ko ibiringo eh, vyorenga bibiri umukuru w'igihugu yotorwa eh, agatwara ibiringo byose abanyagihugu bamutoye Eh, mu gihe aba- abari bakeyi cyane aribo bavuga bati wanguha ibyo biringo ntivyorenga bibiri Evariste tugusabe uhave ubandanya utohoza iyo nkuru utubwiye cyane cyane ibintu biriko birashikirizwa n'abanyagihugu bo muri ayo makumyabiri na tanu yo mu ntara ya Bubanza urakoze
murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ya washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashuhuje kandi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyanyu muri kiganiro muri isanga turaza kuvuga ku byerekeranye n'itegeko rishya mu burundi ikiganiro cyanyu rero muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga tuvuga ku mushinga w'itegeko rigamije kurinda abakenyezi n'abigeme mu burundi ko babakorerwa urugomo biturutse ku myambarire yabo urugomo rushingiye ku gitsina uwo mushinga w'itegeko uravugwaho ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga hari abumva iryo tegeko rije kubangamira uburenganzira bw'abagore aho kubarinda hari n'abavuga ko polisi yatangiye gufata abantu bambaye imyenda migufi itegeko ritarajyaho uyu munsi rero twatumiye minisitiri martin n'iby'abandi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibibazo by'imibanire n'imibereho mu burundi bavuga ko ari uyu mushikiranganji w'agateka kazina muntu imibano n'ukungana kw'ibitsina ubu mushinga ntayo martin n'iby'abandi turaza kumuha umwanya mu kanya ntituramubona kuri telefone araza rero kudusobanurira iby'iryo tegeko abantu batarimo kubonaho kimwe kuri facebook twabonye bamwe bamaze kutwandikira aho tumariye kuvuga ko ikiganiro tuza kuvugaho hari nka stanisilasi wavuze ati turabaramukije amahoro y'imana ni byiza kwambara ukikwiza ukiyima rubanda bakureba ubwo rero reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika uwo stanisilasi atubwire icyo abitekerezaho kuko yavugaga ati mumpamagare ari kuri telefone stanisilasi uranyumva
ndabumva cyane uwadusabye ijambo turariguhaye iri tegeko nubwo tutari twabona bwana minisitiri kugira ngo dusobanurire uko riteye n'icyo rizafasha abakenyezi n'abigeme mu burundi wagira icyo ubivugaho
ejo ngicyo nashaka kubivugaho buri gihe imitwe yose y'ingingo isohoka usanga hariho abantu batayumva mugabo ni nk'uko kandi hari n'abantu usanga bayumva kuko na jenamye ku mbuga nabonye hariho abashima n'aho hari abandi babimenga mugabo gusa ntitwokwira gushima twese iyo ngingo ni nziza kuko urabye imero yo guharuka aha mu gihugu cyacu nkaje ntuye mu gisagara cya bujumbura aho usanga bimunogoza barashaka nk'abamama tuba tubona umwe bariyubahirije batunze imiryango bafite abana babo nibo ba mbere bari baburiye gufata iya mbere bakumva ko kwikwiza umuntu akanyereza ibice by'umubiri wiwe bidakwiye kubonwa na rubanda icyo ni nkenerwa mu buzima kuko iyo umuntu utirimukije nk'umuntu arubwa kwitegereje amaso amaso ni ubwa amaso ari amasazi urashobora guca agira ibyiyumviro bindi umutima ugatangura kwiyumvira ibyo atari yaterekanije uwo munsi ibyiyumviro agata umutwe agata intumbero y'ibyo yari irimo ugasanga karasamara aho nama mbona hariho n'abagira amasanganya ashobora gusamara bivanye n'uwo ntarabona hanze nawe ari mu modoka aho kuraba ibarabara ugasanga ageze ibyo ahitana ugasanga ageze isanganya bivanye n'abari abantu baba bagenda badakwiza imyambarire mu bisanzwe kugaragaza imyambarire ukagenda wiyambika bigufi aho nahora nkunda kubibona nahora ndabibona ku bantu bita ngo ni maraya bo baba bariko barahiga abakiriye kandi urumva babyifashisha nka motivasiyo abantu rero biyubahirije nta motivasiyo iba ikenewe ugiye nko mu rusengero mu rusengero ni ikibanza dufata ceranda aho umuntu yarakwiye akwambara akikwiza akambara impuzu zitagurwa n'umuyaga nk'umuntu w'icubahiro na cyane cyane ko ari wo muco wacu mu gihugu cy'u Burundi twakuze batubwira n'ubu n'ibyaba byaka biratituka byoba byiza bigarutse iryo tegeko jendi muba bohamya ko ryoshyirwa mu ngiro bibaye ngombwa ubirenze bakamuhana Mhm.
hama nta byinshi mvise nshikiriza ndabashimiye Yes, mugire ta- amahoro y'imana yes tandisirasi nawe ugire amahoro y'imana ariko reka nkwibariza akabazo gatoya wari uvuze uti urashyigikira itegeko ariko kandi ukavuga ko n'abakenyezi bari bakwiye kuba nk'intangarugero akaba- bakambara bikwije kugira ngo bahe n'urugero abana ba- b'abakobwa U- u- kandi ugaf- ukavuga uti itegeko rizeho ubwo ntabwo urimo ku- gusa nk'aho ah, i- ibi- ibyo bintu mvuga birajyana cyangwa urugero i- indero byaba bihagije kurusha itegeko
itegeko itegeko ni kujya nk'umuntu umwana iyo akosheje Mm,
hari ukuntu bamukubita inkoni aricyo twita agakebuzo n'iryo tegeko ryoba itegeko mugabo nta bihano by'umurengera boshyira ku muntu mugabo kakaba agakebuzo kugira agire icyo atinya mhm, uko agenda afatira akarorero nko ku myambarire y'abamizirimane mhm,
Abamazi- abamizirimane be nama numva abantu babashimira imyamba- imyambarire yabo iratunganye nta muntu nta muntu adashima imyambaro yabo ngo ayinenge ni ukuri mhm. Eh, nk'umwe Eh, nk'umwe byaba byiza rero eh, none se nk'umwambaro utanenga wowe waba ureshya ute hari n'abakomeje kwibaza santimetero ikanzu cyangwa ijipo yaba ifite kugira ngo umuntu abe ah, atambaye bigufi ku bwawe byaba biri- byaba bireshya ite
Aha. je ndatanga akarorero sinzi mvuze amavi murayabona amaki
Ah, ibyo twita- Amavi.
ah, ah, amaguru aho mu twita mavi ku mavi Mhm, mhm,
hajya twita ku mavi i- eh, yaba ijipo ikaba imanutseho gato ikaba ipfutse ariya mavi y'umu- y'umwigeme cyangwa umudamu mhm,
ikaba idafite pasura hariya inyuma ndende ijya kuduza yerekana ayo twavuga ko sinzi reka tubivuge amatako yiwe mhm,
ntaco byaba bitwaye mhm. Yeah, eh kuko n'abari ari abo twita ababikira baza bambara amajipo mugabo urabye abakwiye mhm. yewe urakoze eh none nama numva uwambaye zirezire bamwita nama numva bavuga ngo yambaye shimwa yesu shimwe mhm. hanyuma uwambaye ngufi Eh.
bakamwita ngo iki
uwambaye ngufi ziriya baza bazita utumini Mhm.
ni utumini nyene nitwo niko batwita bakangara bakatwita impenereza Mhm. Yehe.
eh urakoze cyane stanislas kuri icyo gitekerezo cyawe ubwo eh namwe murakora eh, ubwo minisitiri nitumara kumbonanaza kukunganira uze gukomeza utega amatwi muri kiganiro reka twakire na mugisha mugisha uranyumva
ndabumva cyane Ye. uwiriwe neza urakomeye urahagana he
Mm, twiriwe neza ndi bujumbura Mhm. Ye. igitekerezo cyawe wowe
Mm. ego nkibona kuri facebook mwanditse yuko muda kuvuga eh, kw'iri tegeko baba bagomba gushinga ryerekeye n'ibintu byo kwambara nashingiye kugira ico nobivugako Mhm.
kwambara ukikwiza mu bisanzwe nta ngorane bitera ubikoze Mhm.
ariko kwambara ntiwikwize birashobora gutera ingorane abandi bantu mubana canke aho uca Mhm.
canke nawe nyene ubwawe bikagutera ingorane Eh, burya hariho nk'abantu bakunze kuraba udufilime hariho agafilime bigeze kwerekana ko umuntu yari yambaye nabi aca ahantu abantu bakamusamarira yarakoze amagisida menshi cyane abantu baragira ingorane urumva ako n'akarorero kamwe kerekana yuko umuntu yambaye atikwije ashobora gutera ingorane abantu Mhm.
hama rero sinzi yuko nk'uburyo akaba mwatumiye aba- mu bantu bambara utwo tumini cyangwa bambara ntibikwize niwe twari kubaza burya none umuntu yambaye imini cyangwa atazambaye Mhm.
ntibashobora kubona ko uri mwiza cyangwa ntibashobora kubona ko ubyibushye
Mhm.
nibaza yuko wambaye ukikwiza uri mwiza barakubona ubyibushye barakubona nta ngorane Mhm.
rero nibaza yuko iryo bari itegeko ryiza ryotuma abantu basubira ku karanga k'abarundi ko kwambara bakikwiza Mm. Aba- aba- abambara iyo myenda ntabwo mm, nzi niba turi bubabone ariko nari nasabye ab- abigeme n'aba- eh, n'abakenyezi kugira ngo baduhamagare ari benshi batubwire nabo icyo babitekerezaho kuko akenshi ikiganiro muri isanga gikunze kwiharirwa n'igitsina gabo ubu rero ibingibi ko bireba cyane noneho igitsina gore twifuzaga kumenya nabo icyo babitekerezaho ubwo turizera ko baza kuduhamagara hari umwe uri kuri telefone ubu ngubu mu kanya turaza kumuha ijambo nawe agira icyo atubwira
yego nihagira niyo nihagira uhamagara mu bakobwa mu bakenyezi muze kumubaza impamvu baba babikora bakambara impu- impuzu ngufi icyo baba bagomba gushyikako kugira tukimenye nitwasanga ari cyiza natwe tuze tubabwire kumbure wareke baziyambarire ubundi twasanga atambo ari ugutirimutsa abantu babihebe namwe Murakoze.
muzajye namwe muzajye mwambara udukabutura tugufi se
twebwe ntacyo byotumarira twemba nayaturemye neza cyane Na- na- n'abandi nabo baremye neza rega si wowe ubivuze ko ubwiza bwabo butagaragazwa n'ama- n'amajipo magufi cyangwa amakanzu magufi
Eh, oya turagize nabyo tuzigera dukora Eh, okay.
oya Ura- urakoze cyane mugisha reka noneho twakire na- twakire na luke luke uranyumva
yego Ye, urahagana he wowe
muribwe mu giteranyo muyinga ni muyinga mwiriwe neza namwe yego yego twizeye neza Mm, nuko igitekerezo cyawe uba ufite kuri iki iri tegeko rijyana n'im- imyambarire ituma yafasha abadamu kutahohoterwa
yego mwakoze cyane kumva ijambo nanjye ayo makuru maze iminsi nayumva ko iryo tegeko ariko rirategurwa ariko mugabo jewe nabyo naragize ikibazo aho ndabyumviye kandi ku bwanjye ntabwo yafite iryo tegeko ryaje hageze igomba kuza hageze kuko uravye mu burundi byari bigeze kure Mm.
ahubwo rero nama nibaza uti none ni kubera iki abo barundi kazi barambara kurya bambara kandi atari ko bami kuko uri kuraraba neza mu burundi hambere hahise umurundi kazi yarambara akikwiza umwigema akambara akikwiza umubyeyi akambara akikwiza ariko by'ukuri ubu uriko uratembera nko mu bisagara byo mu burundi nko ku mugoroba cyangwa mu mawikende n'akamaramaza bamwe babyita amajyambere barashaka guhura n'umukenyezi ukavuga ati none uyu muntu yaba yibagiye kwambara Mm, rero rero ku bwanjye nkagira ati iryo tegeko rirakwiye kujyaho ariko mugabo bakaraba neza ntihagire uwo rirenganye mhm, ubundi ibyo nti- byakagombye kuba n'itegeko mhm.
rero ku bwanjye cyari ikintu umuntu uwo ari we wese yavuze ati jewe nk'umurundi kazi ndaberwa nambaye nkacaga neza impuzu zinkwiriye Mm, kubwanya ko ikibazo gishobora kugira agaciro cyane gusumba ubundi abakenyezi bateye kwinegura bakamaramara bakavuga ati turi kuri ibintu birimo ibitego kandi twararengeje ubwe bakumva yuko bafite inshingano zo kwambara bakikwiza kandi bakaberwa mu bantu umugabo wese abayiteko riyahana mhm. ku bwabo rero Rero- rike urumva ri- i- i- iri tegeko rije riziye igihe urabona ikibazo cyari gikomeye se
rero ndabona ikibazo cyari gikomeye kuko ndafise akarorero baha Mm, rero ndibuka umunsi umwe hari umuntu w'umukadisipe wegeje gutwara umugeni kw'ikinga yambaye igikoro kitamukwiye mm, noneho yageze imbere bya sida umukobwa arakoroka hasi akazi ko yari yambaye karatabuka inyuma umutarasida aramuraba asigaye ahemenye baravuga ati genda usubira no ku ikinga sida hari hari mukamakazi aramaramara yifata mu maso acakura agahungu yari yambaye amutera akavuga ati genda urambara tumaramaje mm, ni ukuvuga ko igihe abi- abi- abarundikazi bakwambaye neza bakikwiza bibaheza iteka mu bantu ubu niko bashyira ko umurundikazi kuva hambere hose niko niko kari ko kari agaciro mugabo aho byari bigeze kari akamaramaza n'ibara umurundikazi ya- iyo yambaye neza akaberwa usanga ari ibintu biryoshye cyane kandi iyo akiri umuntu atambaye neza naho bose baramutwenga ni biza ahubwo hanyuma rikurikirwe gusa rero inama ngira ikibazo umushikiranganje niba azamuze kumumbarira ahitwa nkunda kugira kenshi mm, bavuze ngo umuntu yambaye impuzu ndende yakwambara impuzu igera hehe mhm.
kugira ngo ejo hari hagire umuntu azorengana ngo yambaye impuzu itamukwiriye kandi kumbe yageze ko nayo yaramukwiriye muze kumutubarize niyaboneka izo mpuzu bavuga ko kwambara aho zigera mugabo by'ukuri iryo teko rigiye kuza hageze ku bwanjye Mm, urakoze cyane rike kuri iki gitekerezo cyawe Mm, iki kibazo ubwo turaza kugishyikiriza bwana minisitiri namara kuboneka Mm, twakire na isabelle isabelle uranyumva
rero ndabumva cyane wiriwe neza urakomeye
bireba n'ahatuye neza Eh, urahagana he mbese
buri bujumbura rirare mu kabiri Mm. Eh, iki kibazo sinzi niba wakomeje wakurikiye iki kiganiro kuva dutangiye hari abamaze kuvuga iki kibazo cy'abakenyezi bambara imyenda migufi bakavuga ko iri tegeko rije rizi igihe N- nawe ubwo nagira ngo uze kuvuga icyo ubitekerezaho
rero iryo tegeko nk'uko rize uraryumva ariko ongera mu ijwi mico y'abarundikazi mm, ariko ndavuga ni mu mico y'abarundikazi Mm,
bari abantu bo kwambara tukikwiza wari wo muco wacu mhm, mu bisanzwe muri kamere k'abarundikazi mhm, ariko ndahafitiye ikibazo gitoya mm.
none muri iryo tegeko eh, ribuza abarundikazi kwambara ngufiya harashobora kuvamwo inyinshi y'ikibazo abarundikazi dufite cy'umutekano muke no kubona bacu bapfa bazira ubusa abafungwa nk'akarorero ka hagufi umuntu w'umu FNL atwara FNL yagwasa muri komine Mutimbuzi arafungiye isaha ndiko ndavuga afunganye n'uwitwa Gerard none nitwambara izigera ku birenge tukikwiza neza nk'abarundi bisigura yuko tuzoca turonka amahoro n'umutekano biciye muri iryo tegeko ryo kwambara tukikwiza iki nicyo kibazo mfite
Mhm. Ah, kuri wowe urumva hari ibindi bibazo abagore bafite bita- bitajyana cyane n'iyi myambarire iki kibazo iki kwambara bigufi n'ingorane bitera urumva ari ikibazo gitoya ugereranije n'ibindi abakenyezi cyangwa abigeme bahura nabyo
tugereranije ibyo tugenda turabona uyu munsi uyu munsi ibi- ibi- ibiduca mu maso twavuga yuko kwambara ngufi cyari ikibazo gitoya cyane kitari kitabujije amahoro mu gihugu cy'u Burundi
ariko ah, isabelle hari abam- abari bamaze kuvuga bashyigikiye ku- kwambara umuntu akikwiza nk'uko eh, nku- nk'uko nawe ubivuga uti nibyo mu muco wa- w'abarundi ariko ha- bakanavuga bati hari biteza ibibazo bishobora guteza impanuka biteza ibibazo uwambaye u- utwo twa mini bigatera ibibazo abamureba hari impanuka bavugaga umuntu a- atwaye imodoka cyangwa se ipikipiki akareba umuntu wambaye z- mini ko bishobora guteza impanuka mu muhanda urumva iki ngiki atari ikibazo se
ego icyo ni ikibazo ndacumva kandi gikwiye ko abarundi bambara bakikwiza ariko hari ibibazo bisumba ibyo bikwiye guhagurukirwa no gutorerwa inyishu gusumba cyane icyo kibazo cyo kwambara impuzu Mhm. none nko- nda- ndabyumva icyo ushaka kuvuga uravuga ko itegeko atari ah, ri- ri- ri- rije ariko kandi akaba ari- rikaba ritari mu bintu byihutirwa ku mukenyezi wowe iyo urebye nk'ibi ba- ba- aba bavugaga bati itegeko riraje ariko kandi ryari riziye igihe abantu bari bamaze igihe bambara utuntu tw'utumini bati nta shema bi- bibihesha umukenyezi noneho bakavuga bati i- i- ikibazo mwatubariza nk'umuntu w'umuke- nkubajije nkawe w'umukenyezi umu- cyangwa uw'umwigeme nkaku- ba- hari uwabazaga ati tubarize ikintu gituma bambara utwo tumini bambara bigufiya ni ni impamvu ni izihe Aba- i- abakobwa cyangwa abakenyezi bavuga ko kwambara bigufiya bibamarira iki
kwambara kigufi biravana n'ibyo umuntu yiyumvamwo cyangwa ibyo aba yaranduye ahandi ariko mfatiye kuri iryo tegeko ririko ririgwa mu burundi sinzi ko riko ririgwa cyangwa ryasohotse ndavuga nti iryo tegeko riraje mugabo nta nyinshi y'ibibazo abarundikazi bafise tuzoronkamwo muri iryo tegeko ryo kutambara ndende Mhm.
kandi uharuye nk'uwo kora rusansi mu bw'abakenyezi bambara amamenejipe yosanga abazambara ari ibice bikeyi cyane ku ijana gusumba abambara bakikwiza bagashira impuzu zirimo Mhm.
nicyo gituma rero twebwe nk'abakenyezi icyo kitari ikintu kituragishinga icyari kituragishinga ryari itegeko nyabona ryo guhagarika ubu bwicanyi akarenganyo inzara urupfu rwa minsi yose rwo gutora imibyimba yishwe n'abantu ndetse benshi barabajejwe umutekano nk'uko tugenda turabibona mu maso yacu ibyo nibyo byari kuba byiza kuri twebwe abakenyezi n'abafasha no mu burundu Mhm. Eh, ku bakenyezi birumvikana ah, abagabo nabo bo- ko babivuze baravuga ko bo bibabangamiye kwambara utwo tuntu ut- utwenda tugufiya ba- kubera ibibazo bishobora ku- kuba hari ndetse n'abavuga ko bishobora kuba byatuma n'umuntu ahohoterwa afatwa ku ngufu cyangwa se akaba yanakubitwa n'abantu batishimiye imyambarire ye ubwo rero ah, igitekerezo cyawe nawe kirumvikana ikikuraje ishinga kirumvikana amahoro akarenganyo eh, kurwanya inzara ku- kwirinda kunyuruza abantu n'ibindi nk'ibyo ndumva nabyo ari ibibazo mushobora kuba mwageza ku bashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu buriya turaza no kubigeza kuri minisitiri namara kuboneka ndagushimiye cyane isabelle keretse niba hari ikindi washaka kongeraho
murakoze namwe Eh, twakire na erineste uranyumva kuri telefone
Eh, ndabumva cyane Eh, urahagana he mbese
Eh, ndi umunyarwanda nkaba nkorereye mu gihugu cya uganda Mhm. Ye. Igite- we- we- igitekerezo cyawe nawe kuko iki- ikibazo nacyo ushobora kukibaza tukaza kukishyikiriza minisitiri igihe aboneka twizere ko haza kuboneka turacyakomeje kumushaka
ngewe icyo navuga
yego nk'urubyiruko cyane nk'urubyiruko cyane cyane iyo turebye imyambarire iri hanze aha ngaha Mhm.
biteye ubwoba cyane Mm.
hari igihe uhura n'umukobwa ukabona yambaye akajipo ka- ka- kagufiya kakwereka n'umwenda w'imbere yambariraho Mhm.
bigatuma nk'umuhungu yagira ubushake bwo kumufata ku ngufu kandi ntabyo yari agambiriye cyane
Mhm.
hari igihe umuntu aba agiye nko gusenga ukicarana n'umukobwa ukabona yambaye ijipo ngufi ya ka kundi yicara ukabona asa nk'umuntu wambaye ubusa ibyo gusenga ukabyibagirwa
yego ibyo gusenga ukabyibagirwa
eee bibaho bibaho cyane umuko- umukobwa mukicarana yambaye akajipo gato wareba ah,
ubwo ukibagirwa n'ibyakujyanye uramuhita umusengera ahubwo
eee None- no wowe rero wowe rero nta nubwo ari n'imyenda migufi gusa harimo n'ikibazo cy'uko umwenda ushobora kuba ubonerana n'iby'imbere bikaboneka
Eh, hari n'abakobwa bambara amajipo maremare aboneye Mm.
ku buryo ushobora kubona imyenda yambariyeho imbere nabyo mbona atari byo Na- nubwo babanza imyenda miremire nabwo barebe imyenda miremire uko yaba iteye ku buryo umuntu yakambara imyenda y'imbere ntigaragara Mhm.
Eh, hari n'ikindi kiba nko mu rwanda Mm.
abari mu rwanda ngira ngo barabyumva Hari- hari nk'abakobwa bagenda mu muhanda nk'umuntu utwaye imodoka Mm.
akaba yarangariye umukobwa wambariye ijipo ngufiya bigatuma byaba nk'impanuka mu muhanda Eh, hari uwari wamaze kubivuga nawe ibyo ngibyo Stanislas wa m- twakiriye mbere kuri telefone yatubwiye ko hari ibibazo bishobora kuvuka harimo n'ibyo by'i- by'impanuka n'uwamukurikiye nawe mugisha yavuze ko Yego.
bishobora kuba hari iki- Yego, bishobora biremeranya.
gutera ingorane ku muntu ureba cyangwa se n'uwambaye iyo myenda
ahubwo ndumva no mu rwanda nabo bareba icyo kintu ndumva nacyo kibangamiye urubyiruko iki gihe Mm. ariko bigeze kubikora Mm.
bigeze kubikora ntabwo nibuka niba hari itegeko cyangwa se niba barasabye ko abantu bambara bakikwiza bakambara birebire nk'uko abarundi bavuga ngo ni ukwikwiza
Eh, ndakeka none hari ikindi navuga nanone Mm.
hari nk'abakobwa bambara amapantaro ugasanga ha- hano ku mu- ku matako haracitse ubwo numva bavuga ngo ni ubushitari baba bashaka kwerekana Mhm.
ibyo nabyo bakagombye kubireba Mhm.
Eh, ukabona umukobwa yambaye ipantaro agana ku matako ha- yarahapfumaguye Mhm.
Eh, ibyo nabyo mbona byatera iyindi mpanuka hari mu rubyiruko Mm. ubu urumva ni- niba bitari mu itegeko ntabwo turabona minisitiri ngo tubwire neza ariko niba bitavugwa mu iryo tegeko nawe urumva byakongerwamo
Eh, byakongerwamo n'ibyo ngibyo Mm. ok sawa urakoze cyane ernest
yego namwe Eh, twibutse abatwumva ko iyo ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku byerekeranye n'itegeko rishya risha- rigamije gufasha abakenyezi n'abigeme mu burundi kuba batahohoterwa nagira ngo twakire na steve kuri telefone steve uranyumva
yego ndabumva ari amahoro ni amahoro nawe se
Eh, buke buke Mm, urahagana hehe
i bujumbura Mm. Iki- igitekerezo cyawe
Eh, nagomba kuvuga kuri ico cerekeye abo- abo bana b'abakobwa cane n'abamama mbona n'abamama hariho abasigaye bazambara kweri hariho abantu baba benshi batazi gutanga akaroro keza ku bana babo ugasanga abana babo bavyambara bivuye ku byo bazanye ku babyeyi babo akaroro keza kaba gakwiye guhera hasi hariho abana je nama ndaba aha i bujumbura abana bato bato ugasanga batanguye kubatangwa kubayigisha kwambara impuzu ntonto zigufi ziteye isoni ukazosanga rero hamwe akuze bi- ntibishobora kumukundira ko ashobora kubiheba kubera iki yabikunze mu gihe yari akiri muto n'ivyo bamwigishije nkagomba rero gu- neza na neza cyane cyane hari hari ikibazo nashaka kuza kubaza aho umutumire aza kubonekera bikunze muza ku- kumpa umurongo hari ikibazo nari nkwiye kuza kubaza umutumire byari bikenewe yuko n- n- nari nkeneye inyishu yacu yoza gu- noza kukibaza hama kaza kumpa inyishu yacu Mhm. Ah, uragira ngo tuze Eh, kongera kuguhamagara cyangwa ushobora urashaka kukivuga none ahangaha ku buryo twaza kumu- Eh, hariho- kumubaza
Eh, hari ukuntu nk'ubu urabona iryo tegeko basohoye hari ukuntu usanga nk'abo bana b'abakobwa iyo babafashe ugahura hariho abapolisi bamwe bamwe hariho ab'umutima n'abandi uhura atamutima babwira ugasanga nyomba am- amuhaye ibihumbi bibiri angahe agaca amurekura ugasanga ubundi arahohotewe birya bintu si byiza twagomba gusaba bajye batanga akarorero keza apana kubivugira ku iradiyo gusa ngo tubyumve ku iradiyo bi- babishitse tubibone na twebwe tubone ko byagabanutse kandi tubone yuko bihari biragwanywa apana kubyumva ku iradiyo gusa hama ngo itegeko ryarasohotse muga tutabone ko rihari yashyirwa mu ngiro n'ubu turaca babona benshi barazerera benshi hari abambara izo mini hari abambara izindi bupantaro buvana cyane bita mama wanje ngo amakora ugasanga burabanye cyane ugahura barateye isoni umwana imbere y'umubyeyi ugasanga birateye isoni nawe udahubura umubyeyi nkatwe ubwazini ugasanga turamaramara turi kumwe n'ababyeyi ukabona arenganye imbere yanyu ugasanga niwe uri kuramaramara birateye isoni ni ibintu bibabaje cyane Mhm. Eh, iyi si yabaye nto ni ibyo bagenda ba benshi n'ibyo bagenda babona no ku mateleviziyo mu mafilime n'ahandi hose
ego ariko ndibaza hamwe bo- botanga akarorero keza bakabishitsa abapolisi bakaba- bakabanza kwanza bakabagirisha inama bazokora i- ico gikorwa bakabahanura kugira ngo ntihaze habemo kurenganya ngo bagende ngo babe- aha, bi- bi- bimwe bi- bimenyerewe ngo igiturire babasororera hama ngo bamwe babareke abandi ngo ba- ngo babafate baze babikore n'umutima mu nda babikore nk'uko baku- bagende bakora akazi bagenda bazi ico ico bagejeje ico bagiye gukora atakurenganya bagende babikora babishitsa Mhm.
nk'uko Eh, bikwiriye yego birumvikana nta wo- wo- wo- habonekamo abarengana baramutse batazi icyo bagomba kureba ni- nu- n'iyo myenda cyangwa se ibyo urimo uvuga kimwe n'abandi bose bagombye kumenya u- uwo ba- bagomba gu- guhana cyangwa se gukurikirana uko aba yambaye murimo ko- kongeramo imyenda myinshi cyane y- y'ubwoko butandukanye nayo bagombye kureba hari uwagera aho agahohoterwa kubera uko yambaye kandi bitari no mu itegeko kandi we yumva nta n'icyo byari bimutwaye nta n'uwo byari bi- bibangamiye ndagushimiye cyane rero Mm.
sitive twakire na christiane uranyumva
ego ndabumva Eugenie Ye, igitekerezo cyawe wowe kuri ibi bimaze kuvugwa niba wadukurikiye kuva dutangira
ego mbanje kubaramutsa Ye, urakomeye se urahagana he mbese ego eh, ndi bujumbura mu burundi Mhm. Ye.
ego rero narishaka kuvuga ku byerekeye ivyonye by'impuzu ngufiya Mhm.
ego byari byiza ariko jewe ico nosaba Mhm.
nosaba yuko bafasha abonye bambaye impuzu batikwijije Mhm.
babafate bose kandi ntihabemwo ibintu byo ko babasaba ngo batange ibiturire kugira bace bagira baba- ba- ba- babarekura Mhm.
ni byiza kandi bafashe naho bafate bose ntihagire u- uwo bavuga ngo uyu ari hejuru hariho abo usanga baba bacungerewe badakora ko kandi bambaye impuzu ubona ko ziteye isoni na zone Mhm.
mugabo ugasanga uwuta- u- u- u- u- uwo u- uwo babona ko baramufata nta ngorane wewe bakamufata bakamujyana kumufunga ariko ugasanga uyu onye aba nyene ngira ndabizi ngira ni umute na- acungerewe ngira ni umutegetsi ugasanga wewe baramuretse nta ngorane akarengana ubona nta ngorane ariko nti- umutegetsi nawe ntiyagenda yambaye utwo tuntu tutamuhesha i- iteka nk'uko mubivuga niba bida- bitamuhesha ishema nawe ntiyabyambara kandi ari umutegetsi niko niko Ego, mugabo nibwira urumva yego ni- nibyo niko ndavuga nabone bohera aho nyene ahubwo nibo bak- baba bakwiye gutanga n'akarorero keza Mhm. hari abo mubona se hari abo mubona Yego, nk'abantu hari abo b'abategetsi babona.
bambara gutyo Yego, cyangwa kandi baba Hmm.
eh, aba- abana ego abana ba- ba- b'abategetsi nyene ugasanga barambaye impuzu ngufi abo bacungerewe mugabo urumva Mhm.
bo baka- n- ntawo bofatwa nande Eh, uravuga abana Ba- b'abategetsi ntabwo ari abategetsi ubwabo baba bambaye Eh, navuga Im- abana eh, b'abategetsi mhm, nyene mhm.
baba bacungerewe Mm,
Eh, nivyo mvuga kandi ikindi naco mhm.
nibaza ko je simbona ko ni- ni benshi baba ba- ba- ngo ni benshi baba bambaye izo mpuzu ngufiya kiretse bavuze bajya bo mw'ijoro Mhm.
yego bajya bo mw'ijoro cane abo onye bo bafata kubera mw'ijoro cane biba biboneka ko ari aba- a- ari abantu nyene ba- bagize mugabo sinibaza ko ku- a- abo ku murango hariho abo ngira bahohotera utugi- bovuga impuzu bambara aho zoba zigera kubera hariho abo usanga ba- babahohoteye batambaye impuzu ngufiya Mhm.
bwa ugasanga baraba- barabatwayemo Mm. ibyo uvuga rero bitandukanye n'ibyo bamwe ba- bari bavuze ngo ikibazo ngo itegeko riza igihe hari hari abantu benshi cyane bambara imyenda migufiya wowe uravuga ko uretse aba nijoro ku manywa atari benshi
Je- je si- na- na- si si benshi nkunda kubona Mhm.
yego bariho mugabo sinovuga ngo ni benshi Mm.
benshi baba bambaye bikwice Mm. Oh, igitekerezo rero cyawe ni nk'uwambaye cyiza ipantaro eh, Mm.
aho nyaba- nge mba mbona yikwije iki Mhm. Ni izo pantaro harimo abo ngabo zibangamiye eh, ngo ziba zif- zifashe cyangwa zipfumuye ku matako izo nazo ngo zifite abo zibangamiye cyangwa se amakora ego zi- ipantaro ego izo pantaro zijya zitabuye na zone ni- nibyo zijya zirateye isoni mugabo sinumva umuntu yambaye yambaye ipantaro cyangwa ubu akaba yambaye kora Mhm, agaca yambara ko aka- akantuze ko hejuru karekare mhm, gahakwa no kugera ku ni- gahakwa no kugera ku mavi mhm. aho ariko aba Sinumva yikwije ko- ego yambaye kora agaca yambara ko akantu hejuru karekare Mm,
ego aba yikwije iki mhm. Eh, ego Eh, ibyo uvuga rwose birumvikana ba- bakafata bose aho kugira ngo baro- baro- barobanure bagatanga urugero kandi ni- n'ibiturire nyine ntibibeho
ego Mm.
boba bagize neza nivyo i- i- ico ciyumviro cari ico c'uko ba- bo- bokwikwita ariko bo- babafate bose ata kuvuga ngo uyu unye
Mm.
ninamukora ko nda ego Ye, urakoze cyane christiane ubu reka twakire Ego, urakoze Eugenie Eh, umunsi mwiza twakire na kaburungu uranyumva
ndakumva ndaguhaye mwiriwe ndahanywera n'abatwumviriza urakomeye se
turashima kubera ingaha mu gisagara cya bujumbura n'amahoro Eh, nuko nuko igitekerezo cyawe rero
yego mwakoze kudushiriraho iki kiganiro nubwo twahomvye minisitiri ntabe yashoboye kubonekana mugabo Turacyamushaka.
araza gutwumviriza icyo abanyagihugu bagomba
Mm. yego komeza Aro?
Eh, turacyamushakisha komeza
yego hanyuma naryo nashaka kumera nk'abandi barundi benshi benshi mvuze nti benshi kuko ndazi yuko eh, imyambarire yaba cyane cyane mu rwaruka twebwe bw'ubu imyambarire vurema dusigaye kwambarira irateye isoni kuko yewe na umunsi umwe twa hari inama bigeze kuntumiramwo iyo nama ndayijamo kandi yari y'abategetsi bo mu nzego zo hejuru hanyuma hariho ikintu bakoze je n'ubu nciyumvira baciye batanga itegeko yuko umukenyezi adayambaye ipantaro atinjira n'iyo nama ati kuko ipantaro ni iz'abagabo ubwo nyene abakenyezi baciye baja kugura ibikwembe canke aya- ahari amajipo bagura amajipo hanyuma abo- abo bakabona kwinjira icyo rero nk'icyo ni ikintu abarundi tuba dukwiye ku- kubona Eh, jewe nagenda kubwira ejeni ngaho ibujumbura n'ukuri Eh, urabye uri umubyeyi uri umuntu ubona uvuga ati jewe ndafite umwana hariho uwo muhura ugasanga yambaye akajipo kagagutera isoni nawe ubwawe kumubona umubonye uri umukenyezi kuri mugenzi we ukumva ko ari ibintu bigutera isoni hariho rero jewe umuntu kubera jewe ndakunda kunyonga imoto hariho umuntu nahetse ndamushize ko ndamukura ahantu ku kiraro bita kuri ntahangwa ndamudugana mu kamenge amaro yambaye bene ako kajipo ndamukura ko yari afise utuntu turi mu ishashe ishashe kiracika kubera yambaye ka kajipo gatonya kubera twebwe iyo duhetse umuntu yambaye akajipo inyuma ntumubona yicaye ku moto mugabo ayivuye ko ako gashashe kiwe gaca karacika Ka- bi- byaramuteye isoni kunama gutora ako gashashe ngo yegeranye ibintu birimwo gushika aho haca haza imodoka ikiri aho haca haza imodoka ikiri utwo tuntu tukiri mw'ibarabara imodoka iratugonga mugabo wewe a- arayanyaga hanyuma rero nk'icyo ni ikintu abantu bari bakwiye kubona kuko kwambara impuzu udashobora kunama ngo ukore hasi canke u- ari ikirato ki- umugozi uvuyemwo canke ari wambaye ikambambiri kuko ino bakunda kwambara uturato tw'amakambambiri icitse kugira ushobore kuyitora urumva ko- ko ko nk'iyo ari ingorane akandi karorero ni ukuri nk'uko benshi babigarutseko n'ababyeyi twebwe kenshi usanga yose twerekana ingero- inge- ingeso mbi ku bana kuko hari igihe n'umu- n'umubyeyi muhura ari umuntu iyo afise umugabo ugasanga afise abana mu nzu ugasanga nawe nyene yambaye bene ako kajipo urumva nta kuntu bofata umwana batabanje gufata nyina kuko uwo wanyisada atakanuka urumva rero je navuga nti mi- minisitiri yamukaje bobanza bakabanza bagafata abo bavyeyi hafashwemo umubyeyi bagasanga ni umuntu yambaye nk'ako gahutu kimenereza ari umubyeyi yubatse bacamuca amande gusumbya ko bofata urwaruka kugira ngo hazaraboneka akarorero ikindi nacyo nashaka guherahereza ko ngaho iwacu nibyo ego nibyo benshi babigarutse ko hari ibi- dufise ibibazo bitari bike kandi burya ibihugu byose birafise ibibazo mugabo kandi burya abarundi barayamaze ko iziza gupfa zihera mu ruhongozi niko ni umugani w'ikirundi rero nibare- nibareka abo bana bakaguma bagenda uko bakambara uko jewe ndabise umwana mvise umwana mutonyi w'imyaka cumi nta butura yi- ashobora kwambara kuko n'ugusenga nashobora gutwara gusenga ikabutura ndamubwira ari akabutura nako muhira canke ikabutura yambara niyo kw'ishuri nta kamaro rero kuko umuntu yoza aramenyereza umwana we urumva rero twe dukwiye twebwe tukikebuka abavyeyi kugira ngo umusaba dukure ko kuko akarorero keza murakoze Mm, urakoze cyane ubwo wunganiye n'uwavuze ati umwana imyambaro bamutoza mbere ya- umutoje imyenda migufiya namara gu- no gukura azakomeza yambare kuko ari cyo azaba azi n'icyo azaba yarakunze urakoze cyane kaburungu murakoze namwe Ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho twari twifuje kuvugana na minisitiri martin n'iby'abandi ku byerekeranye n'itegeko rishya umushinga w'itegeko rishya hu- ugamije gufasha abagore cyangwa se kubarinda ababahohotera eh, mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyakora kugeza ubu ntabwo turamubona turakomeza guha umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika batange ibitekerezo byabo twakire juste kuri telefone uranyumva
ndabumva neza ye igitekerezo cyawe
ego byo bwa mbere kuko benshi baje babivuga ndetse nshaka kugaruka ku kintu cyerekeye itegeko Eh, iryo tegeko uko bavuye ko riza ryamaze itomba ryo muri amashinga amateka ubwa mbere nkavuga nti iryo tegeko eh, ubwa mbere ni itegeko nk'itegeko kandi rikaba ari n'itegeko ryerekeye cyane cyane umuco w'igihugu Eh, muri make igihugu cyacu cy'u Burundi twebwe uko twakuze eh, canke du- twe- nje nagira cyari muto ariko ku byo mbona turazi yuko umurundi ari umuntu mu ndere yiwe a- abwiza kwikwiza akambara akikwiza kuko ubuntu ubuntu bw'umuntu buri ku bwambure bwiwe rero muri icyo gihe nkavuga nti iryo tegeko nawe uzajya muri amashinga amateka wambaye twasaba yuko eh, abashinga amateka cyane cyane abakenyezi bari muri amashinga amateka boja bogira amadesante baki- ba- baga- bagasansibiriza abantu bise abagore aba- a- abavyeyi ndiko ndavuga abavyeyi kugira ngo babanze bahimirize abana babo twe tuba ngaha mu gisagara cya bujumbura nk'uko benshi babivuze uri kuritegereza abantu uno munsi ukwambara umengo bo- nk'uko babyo- ba- babikura mu mateleviziyo ku ma interineti bakaza bagira amamodere yo gutonesha impuzu n'ibindi ivyo rero umengo biri mu muco w'abantu muri icyo gihe nkavuga nti nibabanze iryo tegeko ryemejwe nk'itegeko rigakoreshwa nk'inguvu tubona umengo hoba hobaho umwuka w'inyegezanya ahubwo nibabanze batahuza abarundi n'abarundikazi ko kwambara ukikwiza a- ari iteka hanyuma itegeko ribe ritogwe nk'itegeko mugabo abantu babanje kumva neza yuko ari itegeko
hanyuma hanyuma ikindo ca- ikindo ca ngaruka ko ni ikintu kimwe nk'uko nk'uko benshi baza barabivuga ni ukuri hariho hariho umu- umukenyezi yakuye mu kanya av- avuga ku bintu ngo vyerekeye ngo abantu ngo ubo bacungerewe nk'uko babivuze turazi turazi abategetsi abantu usanga ba- ba- bakomeye bakora mu mu- mu nzego z'igihugu mu mashirahamwe akoma- akomeye kubera bo bagendera amamodokari agenda yugaye bataboneka iyo umubonye yugutse imodoka amaramara ugasanga yambaye impuzu iteye ubwoba uga- ugahumiriza abo rero turasaba yuko ubwa mbere bo nabo nyene babanze bikebuke nk'uko benshi babivuze babanze berekana akarora akarora abana bakiri bato kumbure nabo bazagira isoni kuko iyo tubi- iyo bimaze guhera mu mu- mu bantu bakuze abantu bita imboneza mu gihugu nta- nta- ntaco tuma abana bato bato nabo nyene bagira isoni ikindi naco hariho abanyeshuri biga amashuri yigenga amashuri prive nabo nyene birababaje kubona umunyeshuri aguri afata ijipo ya iniforume akayikata akayigeza haguru y'amavi ku buryo ati- ku buryo muhuye mw'ibarabara nabwira isoni abigisha babigisha baba- baba babibona mugabo ugasanga kubera umengo n'amashuri yigenga bikagora ukuntu ngira bo- bo bo bakangira ngo baziheze ariko Ubwo ntabwo bakaba rero bagira se ntaguciye mu ijambo ntabwo bagira kimeze nk'inama y'ababyeyi ku buryo ababyeyi na- na- n'abarezi mu mashuri bahura bakavugana bagatanga amabwiriza ngenderwaho yatuma abo bana bata- ba- ba- batambara ibi- ibintu bidakwiye ku ishuri
nico nagomba kuvuga u- uno munsi nk'uko ba- nako ndabivuga ico kintu co kwambara impuzu ngufi is- aha mu gisagara ca bujumbura womengo ni umuco abarundi bamaze kwi- kwiha a- ntu- umengo ntaco bi- ntaco bitwaye U- u- nico gituma umengo nta nta- ntibabibona rero nico gituma tuvuga tuti ahubwo leta n'abavyeyi imbere ubwabo bakwiye kubishiramwo inguvu bagahanura ubwa mbere abana babo bakabereka yuko kwambara impuzu ngufi ari ubutakaranga k'igihugu I- hanyuma gutyo tubaza yuko bizo- bi- bizo- bizotera bihinduka kuko biteye isoni cyane hanyuma gatoya nk'uko nabonye mwa- mwari mwavyanditse yuko hari abantu baba bidoga yuko itegeko ryoba ryatanzwe kuja mu ngiro ritaratorwa Eh, ha- haribonekeje aha muri karitsiye kanaka reka ngomba ndayivuga izina ahantu mu rujiba mu ndwi iheze muri iyi nzu nyene aho hariho imisore imwe imwe usanga igenda kubera bumvise yuko ba- bariko bafata abo bantu yaca igenda yitwaza igafata abo bigeme mbere baba bambaye izo mpuzu ngufiya wanashima ba- ba- bamwe bakabaka amafaranga abandi nabo baka- bakabasaba yuko bo- boryama kugira ngo ngo ngo babareke abo nabo bakabwira ko bagana kubatanga kwaje umutekano ivyo bintu rero navyo nyene tukavuga tuti igipolisi kirahari nikigerageze u- ukuntu ivyo bintu umwanya itegeko utaratorwa kiraba ukuntu ukuntu kivyigendamwo neza ni- ni- ntiyihohotera abantu kandi inacunge aba- aba- abajejwe gukora ico gikorwa bari bagikora ntibikorwe n'umuntu uwo ari we wese ngo abe abihamukiye
Urumva iyo- ubwo hanyuma murakoze urakoze cyane cyo jisite rwose icyo ni ikintu giteye impungenge ko abantu bashobora gufatwa n'abantu eh, bari mu mu mihanda iyo misoresore urimo uvuga ikajya guhohotera abantu kandi ku itegeko ryari rigamije ku- kubarengera ndagushimiye cyane ubwo ndibwira ko ha- abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika bashinzwe kubahiriza amategeko cyangwa se mm, n'abayashyiraho babyumva hari uwari wanasabye ko aba- abapolisi bakubahiriza bakurikirana iyubahirizwa ry'amategeko ko nabo babanza bagahugurwa kugira ngo bamenye uwo bafata n'icyo bamufatiye nkaba nshimira cyane rero mwese mukomeje kudukurikira nubwo tugishakisha bwana minisitiri ntabwo araboneka ariko mu kanya buriya nitugira amahirwe turamubona nitutamubona tuzamutumira ikindi gihe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze ku murongo wa telefone twakire na pacere uranyumva
ego ndabumva ndabaramukije komera urahagana he
Eh, ndi mu ntara ya gitega mu burundi Mhm. Ye, igitekerezo cyawe
ego nabye nk'uko abandi bagize icyo bashyikiriza nanjye nashaka kugira icyo nshyikirije kuri iryo tegeko rigomba kuja mu ngiro ni ukuri natwe turashima ko leta yitayeho agateka k'abakenyezi ko kotera imbere burya iyi ngingo naho abantu benshi mm, ba- mu- mu kibano basa n'abariko barayiyamiriza bafatiye kujya kuntu bavuga ati abapolisi barahohotera abantu mu gufata abantu aba- abigeme canke abadame bambaye tujya duhuzu tugufi jewe mbona ko ari ikintu cyiza kuko biratuma eh, bya za ka zimwe twahora twumva zivugwa ari nyinshi ku maradiyo ngo abantu ngo abigeme abakenyezi barafatwa ku nguvu kumbure hariho i- amaka agabanuka kubera hariho nk'abantu ba- nk'aba- nk'abigeme cyangwa abakenyezi bafatwa ku nguvu bivanye n'uko eh, abo bah- abahungu bababona nyine bambaye bigatuma babifuza bamaze kubifuza rero bagaca ba- bivanye umwe wese n'umutima afise hariho abo usanga baciye ba- ba- babafata ku nguvu mugabo iyo bambaye neza ugahita usanga iyi ayo maka ntaya- ntayabaye mugabo rero icyo nagomba kongera ko yego leta iyo ngingo bayishyizeho yo yo kwirukana yo gufata abigeme bambaye utwo duhuzu tugufi mu ibarabara mugabo ariko ntibagarukirize ngaho zirya nzu hariho inzu tuzi ngaha mu gisaga- mu gisagara cya bujumbura amazu yuzuyemo abakenyezi atawundi mwuga bakora atari ubusambanyi kandi aho amwama yoyo novuga nka- nk'ama- nk'irya karitsiye mu buyenzi ajya amabarabara ari hepfo y'isoko leta irakwiye kuhakorera cyane kuko eh, biraboneka yuko ah, ari- kumbure novuga ni nabo nyine ah, ba- hariho uruhara baba babifitemo kuko twese turahabona tukamaramara rero ajya amazu akorerwamo i- i- ibintu by'ubusambanyi nayo bayugare aho bazuba bari bari ko barongera gukingira agateka k'abakenyezi rwose cyane ni ukuri icyo nicyo nashaka kongera ko nibagikorere ko ahantu hose abo bakenyezi baba bari hamwe bakorera iyo mwuga w'ubusambanyi babi- babi- babi- babirukane babafate bapfume barondera imyuga bakore mugabo uwo mwuga uvumwe bawureke
urakoze cyane rwose uh, pasheri kuri iki gitekerezo cyawe mukomere cyane aho ngaho mu gitega
ego murakoze Eh, twakire na ferinando uranyumva
ego Mhm. wiriwe neza uri he wowe njyewe ndi mu rwanda i gisenyi okay igitekerezo cyawe
Eh, je ndabye kubwiza itegeko iryo tegeko ntiryari ribi ariko urabye uko uburundi bumeze muri kino gihe ababaho bo baranabizi ko nanjye muri murundi nkabo ugiye kuraba iryo tegeko ni- ni mbere bande bagiye gushyira mu ngiro abo bapolisi bobo barababwiye ko iyo mpuzu yoba ari santimetero cyangwa ipinimetero icyo kintu cyakwiye gukora rw'amahugurwa akamenya by'ukuri uwo bazoja gufata cyangwa ibipantaro ifana hari igihe kuko bashobora no kwikita mu kiza kuko ahubwo jewe mfise ubwoba kuri abo bana b'abigeme bazava banamwagiriza yuko yambaye ingufu itari ingufu kugira ngo bahave bibaze ko bariko baramukingira ahubwo basange
ari bo aho hose bamuhohoteye bari gusumba Mm, mm.
yaba minisiteri ngaha niwe twari kumubaza neza akatubwira amasantimetero we baravuze y'ipanu y'iryo gutura cyangwa iyo kanzu cyangwa ijipo kuko ahandi hoho ni itegeko ririvage ritomoye neza kuko mbehoho abarundi bararisigura iryo tegeko bararizi nicyo kindi kibazo kuko ariho nk'ubwoba ari umushyitsi ngaho mu gihugu atabizi akayambara iyo mpuzu yavuye bayambara rero mu burundi ni bamwe abarundi gusa bamwe n'abanyamahanga kandi bakahatemberera ikibazo rero ni umunyamahanga ntiyahashika agera ibyiza neza hari ibyapa ibigize mpuzu n'ibintu iminsi minsi mwamuronze nibyo mubaze abaho umuco ukwiye kandi barundi twese tubimenye kuko hari igihe abo bakobwa baba bahohoterwa ibibazo ngo bariko barabakingira nibyo byo uvuga rwose nibyo ndumva mu- tuzamubaza buriya a- agira adusobanurire neza ko ndumva ibibazo abantu bibajijeho biracyari byinshi nubwo bashyigikiye itegeko ye hanyuma
Eh, hanyuma ko bakingiye abo bagore gusa abagabo bobo maze bava babwira ko bambaye amabutura magufi
nubwo bago- Eh,
bifata abagore gusa
mhm.
abagabo ntibazaba bambara ibutura ngo bamubwire ati ubu mumeze ntibyemewe kwambara ibutura itegeko ryarasohotse ko itegeko ri- abantu benshi batarizi bazaza bafata n'abagabo Mhm.
bigishe mu kiza tuzuze nicyo twashakaga kugira ngo tumenye nyine tubashe kurisobanukirwaho ariko ndumva nta kirarenga ibiganiro byacu birakomeza biba buri munsi iki nari nagihariye nyine iki kibazo cy'abakenyezi kuko kuwa gatanu dukora ku biganiro by'abagore kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'iri tegeko none ndabona ikiganiro kiri hafi kugera ku musozo minisitiri atari yaboneka buriya tuzamutumira ikindi gihe aduhe ibisubizo birambuye kuri ibibazo byanyu ndagushimiye cyane fernando tarisisi tarisisi ku murongo wa telefone uranyumva
ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Yego.
ush- wifuza ku yego turashimye Mhm.
Oh. iryo tegeko mu bisanzwe yego rito ariko hariho abakenyezi bamwe bamwe usanga n'ukuri biyubashe ese bikomabwe ubutegetsi bakora ariko usanga bambaye izo mini mbese hariho nk'abandi bajene b'abakobwa uzosanga akubwira ati jewe ntambaye minijipe alo Eh, turakumva
Eh, ati ntambaye minijipe ntabwo numva ko nambaye Mhm.
none kuri iki gihe nk'abo bakenyezi b'abategetsi bizokunda ko umupolisi muto muto amuturupfira kabisa amufate bamucire urubanza rukwiye bivanye ni- n'amategeko bazoba batoye ndumva bishoboka none se itegeko ko- ko rireba buri wese
yego Mm.
yarageze yarageze bashire mu ngiro byagenda neza tuzoshima Mhm. Iri tegeko nawe ubwo urarishyigikiye rero Mhm.
ngo nda- hamwe byokunda bikajya mu ngiro byoba ari byiza Mhm.
ariko ikibazo canje cyari ico kabisa gusa ya- iyo haza umushikiranganji niwe yari kuduhereza umuco mu bibazo Eh, bari- mhm. Ubu tuzamushaka buriya uyu munsi buriya ntiyabonye akanya kuko nawe yari yifuje ko twabona ibisobanuro bihagije reka duhe ijambo rya nyuma tiyeri tiyeri uranyumva
ndakumva ye mu munota dusigaje ubwo reka nawe nguhe akanya uvuge igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye njye nagomba kuvuga ko iryo tegeko ahubwo rije ihagaze kuko urabye i- i bujumbura si bujumbura gusa ahubwo mu bisagara byinshi bigize igihugu cy'u burundi ibintu byo kwambara ubusa byari byabaye nk'umugenge aho ushobora gusanga nk'umwana w'umukobwa byanga ko yicara ku ntebe mu rusengero kubera ijipo yagiye yambaye ugasanga nk'iyo muhuye uri umwana w'umuhungu uri kuramu- uri kuramuraba aragomba kukamanura ako kajipo ngo kamanuke kandi ata- ataha ukamanuka yavuye muhira abona yuko ako kajipo kagera aho nyine akagomba kukamanura bikanga ubwo rero nubwo baba ba- bariko barabishyiramo ingufu ubu rero mbona nibyo ariko rero icyari gikwiye ni uko bari kubanza bakabyigisha abanyagihugu bakabimenya bakavuga bati mbese iri tegeko bakarisigura kuriya basigura ayandi mategeko nyuma bakaritora bakagera kurishyiramwo ingufu bamaze kurisigira abanyagihugu ubundi ryari rikwiye rero kuko Ye- byari byatuma urakoze cyane Thierry namwe nda- mwese twari tu- kumwe ndabashimiye abatugejejeho ibitekerezo byanyu ubwo ikiganiro tuzacyongera ubutaha dutumira bwana minisitiri kugira ngo atubwire neza iby'ibitegeko murakoze cyane